Kuniin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa hanga jimaataa galgala sa'aatii lamaa hanga sa'aatii saddeetti meetira baandii kudhanii sagalee 22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kanaan maqaan jalqabna. galchuma waliin sannagaa ansora halakeetii qophee teentaardaa keessatti uummata duree gargaraa irratti sanii dhiyeessine ardaa waxabajjiin 27 barii 2018tti raadiyoo VOA sagantaa afaan oromootiin VOA irraa caqasuu jirtanii meetirbaandii 1922-25 irratti jechuun gamkaanii namoonni aayilsaatirra.
kan oduu dubbisuu immoo ani namoo daandii dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gorsaa gameessaa barreessaa muummee igaad kataan qondaalli Itiyoophiyaa tokko akka hojiirraa kaasaman himamee jira matoota duree warra qabnu keessaa tokko.
Waldhabaa soosaa guyyaa sadeessoo keessa jiruun nama hedduutti lubbuu dhabee jedhanii gamkaaniin immoo Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroon isaanii boqonnaa haaraatti deemuu jira jedhan. Gurbaa ijoollee dhiyoo tana boombii Finfinnee keessatti uummata hiriir deeggarsa baay'irratti lubbuu dhaban keessa tokko ardha awwaalanii gootummaan awwaalanii jedha akka oduu achii argannetti waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu sana nama.
Gorsaa gameessa kabarreessaa muummee Igaad Kataan koloneel Gabre Egzaabeer Luulsaggad hojiirraa kaasamuu isaanii Igaad beeksisee jira. Xalayaan waajjira barreessaa muummee Igaad irraa bahe akka jedhutti koloneel Gabre Egzaabeer dilbata dabre jechuun waxabajjii 25 bara 2018 irraa jalqabee akka hojii gallakkisan ajajamanii jiru. Mi'aawwan waajiraa dabalatee qabeenyaa harka isaanii jiru mara akka deebisanis gaafatee jira xalayichi. koloneel gabre egzaabeer maaliif akka hojiirraa kaasamanis ta'e eenyu akka bakka isaanii bu'e xalayaa sana keessatti waan ibsameen jiru. lakkoobsi koolugaltoota itiyoophiyaa naannoo isaanii keessatti heddummaachuu aangawoonni somaaliyaa kanneen puuntlaand keessaa dubbataa jiru gabaasaa faaxumaa yaasiin bosaasorraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
bulchaan naannoo barii yuusuf mohammad deedoo raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan somaaleef akka ibsanitti koolugaltoonni guyyaa guyyaatti gamanatti yaa'an lakkoobsi isaanii ol kaa'aa adeemee jedhu.
bishii meey keliya waxaa yimi sagaal kun toddoba boqol iyo kow iyo labaatan.
baatii eblaa qofaa koolugaltoota itiyoophiyaa kummi sagaliif dhibbi torba gamana kan seenan yoo ta'u lakkoobsi kun baatii waxabajjii keessa dachaa dabale. jalqaba torban kanaa halkan tokko qofa koolugaltoonni dhibba afur ta'an naannoo somaaliilaand waliin waldaangeessurraa puuntlaandiin seenaniiru jedhan kan magaalaa boosaasoo keessa jiraattu lammiin itiyoophiyaa jamiila ahmed akkas jette. an kanan jiraadhu as boosaasoo keessa naannoo dikaadaa jedhamuun jiraadha mana nyaataa keessan hojjedha nyaata itiyoophiyaan dhiyeessa akkasumas bunaaf shaayillee nan daldalaa jette. dargaggoo abdurahmaan jedhamu lammiin oromoo kan bosaasoo keessa jiru tokko immoo akkas jedhe.
waan inni barbaadu jechuudha as keessa taa'eetiin wanta jechuun jiru taarifa deemuun barbaada kan mataa kiyyaatu jechuudha as keessa bishaan kan gurguramu feestaalaan inni kun mallaqaan yoo inni hin jedhanis sa'aatii wanta gargaarsa akka waan hin jiru jechuudha.
akkuma kanaan dura koolugaltoonni kun sababaan biyyaa yaa'aniif gara yeman boodarras gara saawud arabiyaatti ce'uuf jecha akka ta'e ibsameera.
Dhaabni mormii siyaasaa biyya alaa jiraatu katumsa dimookiraasummaa Tigraay yookaan immoo Taand jedhamu jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti jalqabame utuu gufatiin akka jabaateetti fufu qooda gamasaa gumaachuuf jecha yeroo dhiyootti gara biyyaatti galee ka itti hirmaatu ta'uu beeksisee jira. Jijjiirama biyyattii keessaa deggeruudhaan humna qabnu biyya keenya keessa galchinee qooda keenya fudhannaa jedha dhaabbatichi. Durataan koree gidduu. dhaabbatichaa walgayii waxabajjii 22 fi 23 geggeesseen murtii qabxiilee sadii qabu dabarse keessatti dhaabbatichi murtee kana dabarsuusaa durataan dhaabbatichaa Dr. Aragaawii Barhee VOF ibsanii jiru. Manni murtii muummichi kan yuunaayitid isteetsi kanneen irra jireessi isaanii biyyoota musliimaa ta'an biyyoota shanirra uggura imala mootummaan tiraamp kaa'e sagalee xiqqaadhaan raggaasisuudhaan imaammata pirezidaantichaa baay'ee walfalmisiisoo ta'an keessa tokko ka ta'e kanaaf injifannoo kennee jira abbaan murtii olaanaa joon roobertiif waayiloonni isaanii safuutti cichan afur lammiiwwan biyyoota akka iraan liibiyaa soomaaliyaa siriyaa fi yemenirraa yuunaayitid isteetsi. seenuu irratti akka guurri kaamu akka pirezidaantiin aangoo sanarratti qabaatu sagalee shaniif afuriin raggaasisanii jiran murtiin kun mana murtii muummichaan dabruu isaatti akka gammadan kan dubbatan pireezidaant tiraamp cimoo ta'uu qabnaa miidhaarraa of eeguu qabnaa nageenya keenya tikfachuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiru uummanni murtii kana morme immoo hiriiruudhaan sagalee mormii dhageessisaa ture kanneen mana murtiitti mormii isaanii dhageessisan keessaa tokko gumii hariiroo islaamummaa ameerikaa yoo ta'u murtiin kun loogii musliimota irratti geggeeffamu jechuudhaan balaaleffatee jira. manni maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsi seera ijoollee warra isaanii seera ala daangaa meeksikooon gara yuunaayitid isteetsi seenan wajjiin tursiisuu dandeessisu irratti sagalee kennuudhaaf har'a qophaa'aa jira kan mana maree keessatti sagalee wayyaba qaban riippablikaanonni miseensonni mana maree jechuudha seera kanarratti yaada tokkoon hirmaachuu hin dandeenye kanaaf seerichi darbuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
meeksikoof swiidin fardi gammachuu irra bu'anii gammachuu macci jedhanii dorgommii ittaantu dabran naayijeeriyaan guddoo lolte gurbaan isii goolii eegulleen kubbaa meesiin faan dhiitan hedduu qomaan dhoowwate taatullee naayijeeriyaan miili ijoollee arjentiinaa irraa hafuu hin dandeenye lamaaf tokkoon dhuktolchanii dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa baasan dhiirti afrikaa dhibbi tokkoof lama duul kana keessa galteetiin afrikaan amma dhiir 23 taabiyyi senegaal qofa abdachuu jirti. warri afxatate keessa gale dhiirtii duulaa kubbaa miilaa addunyaatiif walti jiran tun walumatti jiran ta dorgommii gargaraa walti yaaman jarmaniin dandeettii kubbaa miilaa addunyaatiin agar bageettii jedhan taane isillee ni afaatte keessa galte hagammaan tanatti marroo afurtamii lama taphatanii goolii dhibbi tokkoof kudhaniitti gale. naayijeeriyaaf arjentiinaan kalee guddoo wal mixichaa bahanii goolii arjentiinaa lamaan tokkotti qaraa goolii arjentiinaa lamaan tokko meesii daqiiqaa kudhanii afreessoo keessa galcheef ittaaniitiin ammoo maarkos roojootti daqiiqaa saddeettamii jahaatti calaqu goolii tolcheef arjentiinaan akkanuma taate walumirraa fuuteetiin naayijeeriyaa mooteetiin keessa galte gurbaan naayijeeriyaa viktor moosilleen daqiiqa shantamii tokkeessoo irratti naayijeeriyaa goolii galche biyyiisa duwwaa galuu dhowwe gurraan galche. aduu sila walqixxee taate naayijeeriyaa dabra arjentiinaan xaxattee keessa galtee jechuu armaan dureelleet biyyittii tun lamaan marroo afur waliin taphatanii marroo abiraaniyyuu hundaardha waliin arjentiinaatti akkanummoo uutti jira taphardhaatiin ammoo swiidin meeksikoo sadiif duwwaan dhuqxulfatte taatullee kooriyaan kibbaa jarmanii lamaan waan mooteef nam qabxii walqixxee ta'u yookaan ammoo qabxii guddaa dabarteetiin laalaniitiin meeksikoon dabartee jarmaniin keessa galte har'allee swiizerlaandii fi koostaarikaan serbiyaaf biraaziliin daqiiqaa gara 21 duubatti waliin taphata biyya afrikaan abdatakkittiin dorgo dorgommii kubbaa miilaataan keessatti haftee fi senegaal qofa senegaal poolaand lamaaf tokkoon dabsatti jaappaan ammoo jaappaanin ammoo walqixxee baate lamaaf lama jechuudha kolombiyaan poolaand sadiif duwwaan qaariftee jaappaan ammoo kolombiyaa lamaaf tokkoon baptolchiti poolaand nama hedduu abdatte kana keessaa tokko taphataa siiriyaa taphatuuf keessa ka goolii afur galchee fi nam kanallee guddoo abdatti gooliin senegaal muusaa mogaawee jaappaanii galchallee gurbaa kanatti galcheef kolombiyaalleen gurbaa isii ka akka malee faarsaniin jeems roodigureez Rodgurees faarfatti abbaan keessa galgale abbaan waltaafe walum dhahuu jira tun dorgommii kubbaa miilaa addunyaati. Taammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa fi Eertiraan fuul dansaan gara araaraatti yaa'uu jiran itti gaafatamtoota yookaan ammoo jaarroleen araaraa Eertiraa kalee biyyi dhufanilleen Itoophiyaa dhufanilleen jechuun masaraa mootummaa keessatti affeeramaniitiin bulchoota Itoophiyaa gargaraatiin wal mari'atanii muummee ministeeraallee wal mari'atanii fuula tokko tokkollee daawwataniitu jira gara tujubee san deebisa.
Masaraan mootummaa biyyoolessaa Finfinnee kaleessa. galma nageenyaa ta'ee oole muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalatee aangawoonni eertiraa gameeyyiin weellisaa angafa mahammud ahmadiin dursamuudhaan waa'ee nagaa waliin ta'uun faarsaniiru. kaleessa finfinnee kaseene ministeera dhimma alaa usmaan saaleef. gorsaa addaa pirezidaanti isaayyaas afawarqii yamaanee gabra'aab kan keessatti argaman gareen jila mootummaa eertiraa masaraa mootummaa keessatti afeerraan irbaataa godhameeraa fi sirni irbaataa sun garuu kan haasaan irratti dhageessisame biyyoonni lamaan nageenya laalchisee ejjennoo qaban kan irratti calaqqisan ture Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii nagaa buusuuf qophee ta'uu ishee dubbatan.
ከሁሉም ጎረቤቶች በተለይም ከኤርትራ ጋር ከፍተኛ የሰላም፣ የእርቅ፣ የይቅርታ ፍላጎት አለን። ምክንያቱም ጥላቻው፣ ስድድቡ olloota mara keessumaa ertiraa wajjiin fedhii nagaaf araraa guddaa qabna sababaan isaa jibbi arrabsoof walceepha'uun umrii ammarra jirru waan nu fayyadu ta'ee natti hin mul'anne walceepha'uun ennaa umrii ijoollummaa ni bareeda ennaa guddatan garuu nama dadhabsiisa kanaaf umrii ammarra jirruun ertiraa waliin walceephoon barbaannu jaalala barbaanna kan nuti yaadne asmaraa dhufnee obboloota keenya wajjin walammachuudha sanarraa kan hafe gaaffiin ka biraa nuuf xiqqoodha. madaaliin ka jaalala gitoomtuu hin jiru yoo jaalalaan walii galle daangaa sararuutuu hin taane sun nu barbaachisuu dhiisuu ni mala jaalalaan walii gallaan achi wanti irraa hafe yoo jiraate asiif asii immoo jiraannaan achiif kan waliin qooddannu ta'a.
Muummichi ministeerichaa haasaa isaanii kanaan eertiraa waliin hariiroon jiru fooyya'uu kan qabuuf hatattamaan ta'uu akka qabu kanaafis balballi banamuusaa ibsaniiru guyyaa har'aa golgaan gurraachi tarsa'uusaa agarsiisaa jedhan Dr. Abiy. yeroo kanaa booddee jiru keessatti jaalalli attamiin guddata attamiin waliin hojjanna isa jedhu waliin mari'anne akka barbaachisetti biyyoota lamaaniif kan himnu ta'a artistoonni waggaa haaraa isa dhufu ka kabajnu asmaraa keessatti waan ta'eef ammuma qophaa'uu qabdu jedhan kanneen masawaarra asiif achi deemuu hawwitan daandii balalii itiyoophiyaa hojii waan eegaluuf ammumaan qophaa'aa jechuudhaan kanneen afeeraman kufalchiisanii buloonni keenya eertiraa yeroo dhufanillee baga nagaan dhuftan jechuun simadhaa jedhan muummichi ministeeraa abiy gorsaan addaa pirezidaanti saayyaas afawarqii yamaana gabraabis gama isaaniin hariiroo biyyoota lamaan ilaalchisee boqonnaa haaraan banamuusaa dubbatan.
ዛሬ ስንገናኝ ከሀያ ዓመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው ግን ስንገናኝ ሀያ ዓመት ያህል እንዳልተገናኘ
har'a wal arguun keenya waggoota digdamaa booda ta'uu isaati innaa wal arginu garuu waggoota digdamaa booda kan wal argine hin fakkaatu akka waan waliin turre fakkaata gidduu keenya addaddummaan kamiyyuu addaddummaan yaadaa kamiyyuu hin jiru boqonnaa seenaa gaddisiisaa ta'e tokko cufnee gara boqonnaa haaraatti ceena amantii jedhuun qaba.
jilli mootummaa eertiraa finfinnee kan dhufe itiyoophiyaan waliigaltee aljersiif murtii koomishina daangaa simattee hojiirra akka oolchitu erga beeksiftee booda jilli mootummaa eertiraa guyyaa har'a magaalaa hawaasaatti argamuudhaan pirojektiiwwan misoomaa daawwachuusaa ministiriin dhimma alaa beeksisee jira gara marii isa ijootti seenamuu ilaalchisee garuu hanga yoonaa waan ibsamiin jiru jedha iskindar fireew finfinneerra.
Hayyilama waan hafee dabarraa waldhabaa asoosaa keessaatiin nama hedduutti lubbuu dhabuu jira jedha warri lafaa kaachee dubbiifin akka warri lafaa jedhutti waldhabe kun guyyaa sadeessootiif iyyuu gargar hin cinne qabeenyallee asoosa keessallee nama hedduurraa saamuu jiran poolisiin ammoo akka bulchootii akka jiraattotti jedhanitti poolisiin binishaangulillee ni dubbitan qabbaneessuuf haga guddaallee waan isaan hojjechuu jiran arguutti hin jiran wajjir pirezidaantii naannoo binishaangul keessallee akka itti gaafatamaan tokko jedhutti rakkoon guddoon inuma jirti dhibii kunillee inuma jira taatullee warra nagaa eeguu fi jaarolee lafa waliin nagaa buusuuf hojjechuu jirra jedha galmoo daawwitiitti oduu tana naayiroobii nu erge.
magaalaan guddoo naannoo beenishaangul guumus asoosaan nageenyi ishee erga boora'ee harri guyyaa sadaffaadhaa jedhu jiraataan magaalattii nuti dubbisne ka'umsi nagaa dhabamuu magaalattii keessatti fidesii dhuma torbee kanaan dura jiraattonni dhalata naannoo asoosaa ta'an naannoo bagiitti bakka buuteen isaanii dhabamuu akka ta'e dubbatu jiraataan kun dheengaddaa kaasee saamichii fi reebicha adda addaa jiraattota irra ga'aa jiraachuusaa himu.
inni dhaabbataadha bakka isaan warri qaamni nageenyaa sunis saamaa turanii namoonni isaanis gaafa isaan isaan duukaa deemanii saamaa turanii sanarratti immoo har'a gaafa namoonni wal duukuma kaayyannaan warri baadiyyaa irraa dhufan sun dhokatanii dhodhokatanii uummanni maaliif saamamnaa bayyama mootummaan jiru keessatti jedhee namoonni hunduma duukaa ba'anii dhaadannoo waan adda addaa dhageessuu qabanii isaaniin dhokatanii namoota deddeemanii bakkee bakkee qaqqabatanii ta'aniiti gamoo faa yaabbatanii gamoorra ta'anii namoota rukutaa turan. Isaan itti rukutaa jiran rataasuma dhaadan bakkee bakkee ta'aniiti ijoollota lama ta'anii sadii ta'anii adeemanii rukutaa jiru.
jiraataan kunis dabalataan haga yoonaa balaa kanaan namootni gara afurii ta'an lubbuun isaanii akka darbe namni hedduunis akka madaa'ee himu.
Amma baay'ee dhimmichi baay'ee rakkoo keessa waan jiruu fi nama hammasii nama hammasii jechuu hin dandeenye hagammaan dhaga'etti garuu namoonni afur akka du'anii dhaga'ee irra rukutaman keessaati namoonni hedduun immoo ciisanii yaalamaa jiru.
jiraataan nuti haasofsiifne kaanis magaalaan asuusaa rakkoo keessa akka jirtuudha kan isaan dubbatan isaanis rakkoon kun har'a dhufee mul'ate malee duraanis namoonni dhalooteen bakka kaanii dhufanii asuusaan keessa jiraatan mirgi isaanii baay'ee akka sarbamaa ture dubbatu.
rakkinni kun kan har'a jalqabe miti tureedha namoota keenya Oromoo Amaaraa yookiin akkasumatti namoota diimaa jedhanii isaan waamaman kana gabaa keessatti yoo barbaadanii reebuu yoo barbaadanii kabaluu yoo barbaadanii ajjeesuu yoo barbaadan mana ofiitti reebuu dubbiin kun kanarraa yeroo baay'ee tureera. Haala rakkisaa keessa jirramu malee basaasanitti dhuga naannoo ol gandee baqannee gibbii keessa taa'aa jirra naannoo keenyas qaamni nagaa eegsisus tokkoyyuu kan naannoo keenya jiru hin jiru.
Jiraattonni lameen asoosaan keessa keessumaa bakkawwan akka Caattaraa, Arab Safar, naannoo Maazooriyaa fi buufata Otoobisii magaalattiitti gochi kun bal'inaan arras itti fufee ooleeraa jedhu. Humni nageenyaa naannoo Beenishaangul Guumuus waan kana tasgabbeessuuf haga sin carraaqnes jechuudhaan komatu. Jiraattonni magaalattii hedduunis ba'anii waan isaan barbaachisu bitachuun illee sodaa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Waa'ee namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbe adda baafachuuf hospitaala asoosaa irraa qulqulleeffachuudhaaf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. hojjettuu waajjira wabii fayyaa magaalaa asoosaaf hojjetu tokko garuu namootni hedduun magaalattii keessaa balaa kanaan akka miidhaman mirkaneessanii jiru hojjetaa waajjira pireezidaantii naannoo beenishaangul gumuus akka maqaan isaanii eeramuu hin feene tokkos rakkoon nageenyaa magaalattii akka mudatee jiru darbees immoo humni nagaa kabachiistotaas akka waan kana tasgabbeessuuf socho'aa jirudha kan isaan dubbatan.
የሀገር ሽማግሌዎች እየተጠቀም በማረጋጋት ስራ ላይ ነው እየተሰራ ያለው አሁን መከላከያም የክልሉ ጸጥታ ኃይልም ተረጋግቶ ለማረጋጋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው akkas jedhu hojjetaa waajjira pireezidaantii naannoo beenishaangul gumus jaarsolii biyyaa waliin taane hojii nagaa buusuu hojjetaa jirra humni nagaa kabachiisu kan naannoos darbees humni raayyaa ittisaa waan kana tasgabbeessuuf socho'aa jira walitti bu'iinsi kun ittuu akka hin babal'annee fi jaarsoliin akka tasgabbeessan ni goona qaamoleen federaalaas har'a seenaniiru kanaaf rakkoon kun yeroo dhiyootti ni furama abdii jedhu qabna jechuudhaan kan isaan deebii kennan. hojjetaa waajjira pireezidaantii naannoo beenishaangul gumus kana waa'ee namoota afran ajjeefaman jedhamee gaafannus haga yoonaa lubbuun nama darbuusaaf ragaan waajjira pireezidaantii naannoo beenishaangul gumus dhaqqabe hin jiru jechuun kan isaan deebii kennan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobii.
Ammantaan caqasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan oromooti. Boombii sanbata dabre uummata hiriira deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimadiif ba'ee keessa tokko saniin nama hedduutti mammadaa'ee dhibbaa olitti mammadaa'ee nama lamatti lubbuu dhabe. Wal lubbuu dhabe keessa tokko Walaayitaa Sooddoo irraa dargaggoo Yoosef Ayyaalootii fi namni ganna 25 godina Wallaggaa lixaa immoo dargaggoo Buusaa Gaaddiisaati. Dargaggoo kana har'a awwaalan. Awwaali isaa intitti dhufe akkam awwaalan? Jaalannee dubbise.
balaa boombii sanbata darbee waltajjii masqalaatti dhaqqabe kanaan kanneen lubbuun darbe nama lama keessaa tokko dargaggoo buusaa gaaddisaa sirna awwaalchasaa wiixata darbe godina wallaggaa lixaa aanaa yuubdoo ganda biqiltuu ayiraa jedhamtuutti gaggeeffamu maatiin ibsanii jiran haati warra buusaa gaaddisaa aadde baaccuu fiqaaduu haala guyyaa sanaa kan ilaaleen gaafadhe.
karaa hojiidhaa ijoolleedhaa hojiin lafa hiriiraa kana deemnamaan jedhee deemne jamaa bareena bukkeedha ta'anii hojiin hin deemne ergasii booda immoo achiin hin deemne inni mangaduma irratti makiinaa qabatee achiin qofaa deeme achiin miidiyaan dabarsutti ta'e akka boombiin dho'ee lafa hiriiraa kanatti gaafa miidiyaan dabarseedhuun akkasumaan waan inni achi deeme waan hin beekuuf shakkeen silkii isaa dawwale silkii isaa yeroo ittiin dawwaleerutti kanarraa kaase poolisiidha.
bilbilacha kan kaase poolisiidha. tole.
Poolisiin irraa kaasee inni hospitaalota Quraanbassaa seenee jira naan jedhee inni irratti shafannaan itti dhufee yeroo sana deemee.
Waan biraas ittiin himne.
Yeroo sana sababa haalli hundumtu baay'atee jiruu fi boodinaa dawwadii naan jedhee ani immoo ergasii booda erga hin dhaga'e bakka akka inni miidhame waan hin bareef yeroo sanaan siiyee fakke.
Quraanbassaa dhatte. Yeroo argitu maal ta'ee argite.
Hundumti isaa rukutamaadha. Saamisaa oddoon tokko illee fayyaan hin jiru. Jarri immoo yaalaama jiru bakka garuu oppileesiidha yeroo sanatti iyyuu abdiin qabachuudha.
Hafuurri garuu keessa jira.
Yaa'u oksijiinii ilmaan qilleensatti kennaa jiru malee ofii isaatii hafuura baafachaa hin jiru.
Dhandhi isaa hundumtuu madaadha.
Iddoon tokko illee hin jiru qeensa miila isaatii duwwaadha kan fayyaa.
Qeensa miila duwwaa.
Kanaa qixaan muluun hunduu madaadha.
Gaafuma hiriirichaa sanadhaa kan lubbuun isaa darbe.
Eeyyeen guyyaa rukutame guyyaa maqidaamee sana gaafuma rukutame sana galgala isaatii jechuudha kan inni darbe.
Namoonni tokko tokko yookiin marsariitiin waan jedhanii boombii Dooktar Abiyyiif darbatee harkaan qabee kanaaf daran miidhamee jedhu ati waan dhageesse qabdaa?
Anis hundumtuu akka jechuun dhageesse.
Egaa boombii sana qabuu fi akkaataa miidhamuu qaama isaa wal bira qabdee gaafa ilaaltu hin fakkaataa?
Eeyyeen hin fakkaata. Hundumaa keessaa kan baay'ee miidhamaan isaadha. Hundi qaama isaa waan miidhamaa ta'eefi. mataan isaallee qaamni muluun iddoon tokko waan hin jirreef bakka wantichi waan akkasii.
Isuma irratti jalqaba waan dhoohe. Sana booda reeffa fuutanii biyya deemtanii jechuun.
Dubbata guyyaa sa'aatii sagalitti nu baasanii.
Waaree booda.
Yeennal kan fudhannee deemaa turre karaa bullee jechuudha.
Obboloota buusaa keessaa tokko kan ta'e Fayyeeraa Gaaddisaa. Isaa digdamii shan buusaan nama umriin waggaa digdamii sagaliiti jedhee.
Ijoolleen nama torba turre torbaffaa keessa tokko hin dadhabde.
Jaa jira.
Jaa keessaati buusaan dadhabee jechuudha.
Eeyyee buusaa dadhabe.
Barumsa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa eessatti barate?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa warra guutuu aanaa gugdoo jalatti barate. Sadarkaa lamaffaa immoo iskuulii aanaa hariyaa biiftuu jalatti barate.
Jireenyaan Finfinnee ture inni?
Addis Ababa sana keessaatu hojjetaa mootummaati.
Waajjira isa kam?
Intarpiraayizii irraa umriin isaa digdamii sagal.
Reeffisaa yoom dhufe achi lafa maatiin jirtan?
Sanbata guddaa achi bahee karaa bulee dafin ganama isaatii tokkotti dhufe.
Gaafuma sana awwaalame?
Gaafuma sana gaaf kudha saddeetii awwaalame.
Waaree booda?
Eeyyee.
Warri keessan qonnaan bulaadhaa?
Biyyee jira baay'ee noo bakka isaa doodhan lafatti gurgurree maal jennee bakka siqaa'ee guddaadhaanitu tamaareetti ka'ee kunoon immoo egaa iddoo kanatti dhabamuu danda'e.
Maatiin keessan harka qalleeyyiidhaa?
Amma isaan harka qalleeyyii turanii hin dadhabanii bakka maatiin nuuma ijoollee duwwaadha bakka. Abbaayeen koo kuma lamaaf torbaa dadhabanii fanneen koollee akkasuma waantuma hiyyummaaf rakkoodhaan dabarsineef isaan immoo kuma lamaaf sagalii dadhaban.
Buusaanii deemee sadarkaa kanaaf ga'uun siniif abdii ture jechuu.
Eeyyee noo sadarkaa kana ga'uu isaatti boonee immoo maatii nan guddisa jedhee immoo bakka immoo qabsoo kana barnoota isaatii wajjin atuma hordofuu kan immoo sadarkaa kanarratti miidhamee kunoo finyaarraa boqotee jechuudha.
Isin gargaaraa ture?
Tuuma na gargaaraa jiru waan illee barnoota tuun baradhuu barnoota kutaa kudha tokkotti inni adda adda kutee amma maatiin wanta hiyyummaa keessa wanta jirruuf dadhabnee irraa hin gahin jira akka kootti jechuudha.
Obbolaan kee warri kaanoon baranne?
Obbolaan koo warri kaanii baratanii karaatti shanii gaa'ela qabatan isaan.
Sababaa rakkinaaf barumsa dhaaban?
Barumsa dhaabanii gaa'ela isaanii qabatanii amma bakka isaan illee giddu galeessuma rakkoo guddaadhaan jiru jechuudha.
Warra durbaatii kan heerume?
Eeyyee warra durbaati. Mucaan hangafa kootii dhiiraa tokkos immoo fuudhee na bukkee jira.
Mana keessa jiraattanii attam eessaa argattan?
Mana nuyi akkuma isaatti kaanii hiyyummaa keessa wanti jirru hojii humnaa kana mokkorree walitti qabamnee dhaabbachuu dandeenya mana Namoonni reeffa isaa fidanii dhufanii maal jedhanii haasaa godhan?
Baay'inaan ijoollota naannolee keenya keessaa deemanidha waan ta'eef mootummaan isin bira dhaabatee jajjabinaa fi amalee guddaadhaan isin deeggera waan ta'eef hin gaddinaa jabaadhaa kun isin boonsa wareegama godhe kun Dookter Abiyyeen hin boonsa waan ta'eef biyya keenya Itoophiyaa hin boonsa waan ta'eef qollee hin shakkinaa hin gaddinaa isin gargaaru. Isin buqqee isin keessa dhaabbatu waan ta'eef jedhanii nuuf dadda keenya nu irraanfachiisuu fedhanii nus immoo nu boonsa jenneetti amanne. Dookter Abiyyeen akka galmaan kaayyoo isaa ga'u nullee hin jajjabeessinaa jechuudha itti boonne.
Hojii inni hojjate jedhamee sirna awwaalcha isaa irratti dubbatame maal godhee jedhan.
Hojii ajaa'ibsiisaadha kun hojii gaariidha. Boondii qabee dhaabee obboleettii keenya jaalleen buusaan jedhanii baay'ee itti boonaa turan.
Boombii muummicha ministeeraatti darbatameetti qabee jedhanii.
Eeyyee.
Muummichi ministeeraa Abiyyi isinii bilbilaniiru isin dubbisaniiru.
Eeyyee anallee na dubbisanii natti haasa'aa turan jechuudha.
Maal siin jedhan?
Bakka homaa tokko shakkinaa isin jajjabeessinaa isin bira dhaabannaa rakkoo keessan hunduma isaa tokko illee itti yaaddanaa ittiin qolaminaa kun abdiidha waan ta'eef isin boonsaa jedhanii bakka. Duusaatti baay'ee nan gadda garuu qabsoonni godhe immoo qabsoonni biyya keenya Itoophiyaaf godhe anaaf illee akkasuma lubbuu isaa dabarsee qabsoonni wareegame godhe kun na boonsa jedhanii baay'ee seenaa ajaa'ibsiisaa dubbataa turaniiru.
Gaafa muummicha ministeeraatu sitti haasa'uuf jedhan maaltu sitti dhaga'ame.
Sagalee isaanii dhaga'uun silkii isaanii osoo silkii koorra yookaan silkii obboloota koorra galee na bira gaallee jedhee wanta nabdii fi yaada kanan qabaanne baay'ee na gammachiise jechuudha garaa guutuun itti haasa'e.
Hin sodaanne.
Gammachuu guddaa na guuteera waan ta'eef nan gammade noo akka wanta isaan na bira jiranitti hin gammade.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu jira.
Keessa koo kan jiru maatiin koo obbolaan koo hiyyummaa kanaa keessatti. Obboleessa keenya kana hanqina baay'eetu qabnu rakkoo baay'ee keessatti dhaabbanii jiru barsiifnee nu guddisa jennee galmaan nu ga'a kaayyoo keenya barnoota keenya illeetti nu bobsisa jennee mana keenya kaayyoo keenya nu guddisa jennee darbees immoo akka nam tokkotti obboleessi keenya kaayyoo isa galmaan gaatee hin guddata jennee wanta itti boonu abdii wanta irraa qabnu abdiin keenya immoo wanta dhaabbatee jiru gargaarsa mootummaa kun gargaarsa daa'ima kanaaf godhee anallee akkasuma barnoota karaa adda addaa kudhee jirullee na jajjabeessee Darbeellee bu'uuraalee misoomaa ganda keenya baay'ee hanqina guddaa tokko guddaa wanta qabduuf gandi keenya ibsaa hin qabdu daandii hin qabdu bu'uuraalee misoomaa tokko hin qabdu baay'ee karaan illee daandii federaalaa bukkee darbee kutaa garuu isaan immoo achas nu maquudhaaf aanaan illee gochuu hin dandeenye baay'ee rakkoo hanqina aanaarraas wanta qabnuuf mana barumsaa mana qorichaa fayyaa inneen akkasiillee gandi keenya wanta obboleessa keenyaaf bitaa turte seenaa akkasii kanaan. wanta ija isaaniitiin akka bilisa keenyaatti ilaalan kana ganda keenyarra kaa'amee mootummaan keenya illee nu cina dhaabbatee akka nu jabeessu nu daa'ima kanas akka nu guddisu rakkoo keenyaaf kaatii keenyaaf furmaata akka ta'uuf abdii amaleedhaan baay'ee nu eeggachiisna eeggachaa jirra isaanillee akkasuma kunuuna boqtee jiru jechuudha.
Jiraattota naannoo sirna waalchaa irratti argaman keessaa dargaggoo isheetuu biqilaa yaada naa kenneen.
Uummanni baay'ee gadde baay'ee. tokko mucaan kun mucaa hojii barbaadannaa mana ba'eedha lammata isaa immoo taatii kana haallinni itti wareegame haala muummichi ministeeraa jalqabaa fi lammii oromoo ta'ee aangoo qabatutti yaalii geggeeffamee fi iddoo masqalaa addabaabaayii iddoo jedhamutti lafa daggarsaa taqilaa ministeerii haaraa ammaa filamanii dookter abiyyi daggarsa isaaf uummata yaa'e. keessa jiran ni ofiisaati. Boombichi hin darbatame, boombi darbatame kana lubbuu muummicha ministeeraa hambisuudhaaf qabee deebisee gidduuma sanatti wareegameedhan. Akka inni gara muummicha ministeeraa kana dhaqee isaan rakkoo hin geessifne taasisee wareegameedhan.
Eenyu ibse isa kan?
Miidiyaan garaagaraas immoo ibseera isaanis immoo ibsanii.
Eenyudha isaan jechuun?
Warri achi fidee jechuudha warri yeroo reeffa fidan akkuma kaatti dubbatan.
Awwaalcha irratti jechuu?
Uummanni aanaa sanaas uummanni ganda sanaas maatiin isaas boo'ichaafuu hin dandeenye akkatti hin eegganne isaanii nagaa gala se'anii yeroo akka kanatti galu baay'ee gadda dhageessisanii poolisoonni illee argaman jiru meeshaa fi dhukaasa lamaan tokko dhukaasanii akka awwaalcha gootaa akka ta'e meeshaanis dhuka'ee jechaadha. baay'ee ajaa'ibsiifadanii akka gootaa takkaa kanaaf ilaalan.
Dhaggeeffattoota keenyaa firaaf maatii obbo Buusaa Gaaddisaa kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawwaa kanumaaniin kan har'aa xumura an jaallannee gammadaati.
Faamsa qasuu jirtan turre adoon vii'oo sagantaa afaan oromooti meetira baandii kudhanii sagalii 22 25 irra nu caqasuu jirtan gamkaanii namoo naayil saat irra nu caqasuu jirtan garnamoo san deebisa.
Matoota duunsiin dhageessisa dhaggeeffattoota keenya xumuruu keenya dura gorsaa gameessa barreessaa muummee Igaad Kataan koloneel Gabre Egzaabeer Luulsagad hojiirraa kaasamuu isaanii Igaad beeksisee jira. Xalayaan waajjira barreessaa muummee Igaad irraa bahe akka jedhutti koloneel Gabre Egzaabeer dilbata dabre jechuun wixata 25 bara 2018 irraa jalqabee akka hojii gad lakkisan ajajni itti kenname. Mi'awwan waajiraa dabalee qabeenya harka isaanii jiru mara akka deebisanillee xalayichi gaafate. jira koloneel gabriel egzaabeer maaliif akka hojiirraa kaasamanis ta'e eenyu akka bakka isaanii bu'e xalayaa sana keessatti waan himameen jiru. lakkoobsi kolugaltootaa Itoophiyaa naannoo isaanii keessatti heddummaachuu aangawoonni Somaaliyaa kanneen Puuntilaandi keessaa beeksisanii jiran. Dhaabbanni mormituu biyya alaa jiraatu katumsa dimokiraasummaa Tigraay yookaan Taandi jedhamu jijjiiramni Itoophiyaa keessatti jalqabame utuu hin gufatiin akka jabaatee itti fufu qooda isaa gumaachuuf jecha ka biyya galu ta'u beeksisee jira. Jijjiiramni biyyattii keessaa deggeruudhaan humna qabnu maraan biyya keessa gallee hojjenna jechuudhaan dubbate dhaabbatichi durataan koree gidduu dhaabbatichaa akka ibsanitti walgahii waxabajjii 22 fi 23 geggeessameen murtii qabxiilee sadii dabarsame keessaa tokko murtii kana ta'uu isaati kan isaan dubbatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Wannoora isaanii qopheessin tanuma nagaa keessanuu bula amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba gama keenyaan immoo boru walitti dhaqqabna nagaan bulle.